ఇది Nizwi Amerik. ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika tubashikiriza iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no kuri ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya turabashikiriza ikiganiro muri isanga yamara imbere yaho mugenzi wanje diane nini nahazwe adufitiye amakuru ashushe amakuru n'aya dufitiye diane ego fidel ibiganiro bihuza abarundi arusha muri tanzania birabandanya ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha amakuru wacu pierre claver niyo nkuru ariko arakurikiranira hagufi vy'ivyo biganiro pierre claver amahoro ngaho arusha
amahoro amahoro neza diane nini nahazwe gishasha cabaye uno musi ni giki
gishasha cabaye uno munsi ni uko abari hano mu biganiro ijoro ryose gushika n'imbere y'umutaga baraye mu mibonano idasanzwe hirya no hino bashaka gushyiraho imigwi bakoreramwo nk'uko umuhuza yari yabatangiye ejo ku mugoroba umuhuza yari yabatangiye ko bogira imigwi ibiri ariko byabataye kuba amazi baca bashyiraho imigwi itanu cyane umugwi wa mbere rero washyizwe urimo leta umugambi uri ku butegetsi umugambi ipsona hamwe rero n'indi migambwe yegereye ubutegetsi nka fnl ya jacques bigimana na radebu wa jean dodier mutabazi umugwi ugira kabiri ugizwe n'imiryango itavuga rumwe na leta nka prodebu amizero y'abarundi hamwe abagore bakaba barwanya guhindura ibyizwa shingiro mu gihe umugwi wa mbere nabwo ushyigikiye ko ibyizwa shingiro byohinduka mu ruhande rw'amashirahamwe yigenga nabone biciyemo imigwi ibiri hari uruhande rurimwo nka oricome na parpene n'abakenyezi abo rero bavuga ko bari kure cyane n'ivyumviro vy'umutegetsi hakaba n'undi mugwi urimwo pesike burundi urwaruka abo rero bakavuga ko begereye cyane ngo ibyumviro by'ubutegetsi umugwi wa gatanu rero niwo wa nyuma ugizwe n'abahoze batwara igihugu abo rero sylvestre ntibanunganya yisanze ari we wenyene muri uwo mugwi kuko domisiyano ndayizeye na pete buyoya ntibarashika iyo mirwi itanu yatanguye guhangana yatanguye ibikorwa vyayo bitandukanye
inyuma y'umutaga nko mu masaha umunani hano muri tanzania niho iyo migwi yateba ikinjira mu mazu y'amanama umugwi umwe wose uri uruhande rwawo uri kuharira ibibazo umunani bahawe n'umuhuza ibibazo harimo ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'umutekano ibibazo bya politike gutahukana impunzi bya politike amatora n'ibindi ubu rero batanguye gukora umugwi umwe umwe wose uragira icyo ushikirije kuri ibyo bibazo hanyuma ngo inyuma y'iminsi itatu cyangwa ine bazohurira hamwe mu nama umugwi wose ushikirije icyo washitseko muri abo bose utudondaguriye nta runani senarede twumvamo canke abandi begwa nayo matati tuzi bakomeye muri ivyo bintu vya politike y'uburundi hari abiteze guhava bashika canke barashika kugira ngo have bashigwa muri iyo migwi
hari amakuru yazindutse aravugwa ko urunanitse na rede rutavugwemo na leta rwoba rwarungitse dr jean minana ryaraye atongwa rurongore hano yarusha ariko rero ayo makuru ntiyabayeho twavuye tubaza umuvugizi wa senarede pancrate kimaya duhakanira ko ari ikinyoma cyambaye ubuta ariko mu kanya gushika buriya mu munyembabazi yasobekeye umugambwe cnded wa nyangoma ni ukuvuga ko rero urunanitse senarede muri kino gihe nta baruserukira bavuye hanze y'uburundi bahari ariko hariho nk'abaruserukira baba mu burundi leon ngendakumana serukira urwo runani mu burundi asanzwe mbere anisegera tutwara mugambwe fabanya frodeb kubona naho urwo runani senarede rukomeye muri ayo matati y'uburundi rutarahagera aho mwavuganye hari intambamyi babona muri ivyo mishikirano giye kuba hagati y'iyo migwi itanu
bavuga kubiri bamwe bavuga bati urunani senarede naho rutaje hariho abaruserukiye kandi n'abo batavuga na leta bari hano ivyiyumviro bazoshikirize cyangwa ivyo bazoshikako birasa n'ivy'urunani senarede abandi nabo bakagira bati kubona urunani senarede rutaje nk'abari batumiwe bakomeye nka rndtj yahora atwara urwo runani batuye nta vyahanyuma yahora atwara inama nshingamateka jewe zikiri yaricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ati kubona abantu bakomeye muri urwo runani butavuga rumwe na leta batahaje birashobora gutuma haba agahaze kuko bakagira bati ibyo bazoshika ko bishobora kutagira inguvu kurenza abo bita repeno abantu bakomeye muri opozisiyo batahashitse urakoze cyane rwose pierre claver niyo nkuru tukuri ko ubandanya ukurikirana ivy'ivyo biganiro biko bihuza abarundi yarusha hama turasubira amakuru yacu yo hanyuma
radiyo by'amerika i washington dc ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu abantu barenga imiliyari zibiri ku isi barongereje ku rutonde rw'ibintu bafungura udukoko turimwo imfungurwa ndemamubiri muri raporo yayo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ishami ry'ishyirahamwe onu rijejwe uburimyi n'ibifungugwa FAO ryamenyesheje ko gufungura utwo dukoko bishobora gufasha kurwanya inzara ku isi iyo raporo ivuga yamara ko abantu baba mu bihugu byo mu burengero bw'isi baterekwa ivyerekeye gufungura utwo dukoko ishyirahamwe onu rimenyesha ko udukoko utwo dukoko dushobora gufungurwa turi hose kandi eh, tugwirirana n'ingoga abashyize hamwe iyo raporo bamenyesheje ko udukoko abantu bashobora gufungura turimwo imfungurwa ndemamubiri nka poroteyine n'imyunyunyu bamenyesha ko udukoko dushobora kwiyongera ku rutonde rw'ibintu birimwo imfungurwa ndemamubiri abantu basanzwe bafungura batangaza ko utwo dukoko turimwo urugero runini rw'amaporoteyine naho tuba ari dutoya iyo raporo y'ishyirahamwe onu ivuga ko abantu batari bake ku isi basanzwe barya udukoko turimwo imfungurwa ndemamubiri tumwe muri utwo dukoko turibwa turimwo ibivumvuri ibinyabwoya inzuki amavubi ibihori n'inzige ku barundi baba mu ntara kama za buragane na kumoso kurya inswa ni ibintu bimaze igihe kirekire cyane biba kuri bo inswa ziseruka zivuye mu kuzimu mu bihe bimwe bimwe by'umwaka ababa muri izo ntara bakaba bashimishwa n'umwimbu w'izo nswa uriko wibonekeza muri uku kwezi kw'icumi na rimwe two dukoko dusanzwe tuguriye mu ntara za makamba na rutana eh, no mu ntara y'imbo eh, turafasha imiryango ku bijanye n'imfungurwa muri iki gihe abantu benshi bataronka umwimbu uhagije nivyo tugiye kuganirako mu kiganiro muri sanga yamara tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku nswa twateguriwe na mugenzi wacu Chris Munezero intara ya Kamerabugane irazwi nk'intara abanyagihugu bihereza igifungurwa kitamenyerewe henshi udukoko bita inswa muri iki gihe cy'umwaka abaryi bazo barahimbawe kuko ziboneka ku bwinshi haba ku migina iri mu mashamba no mu masoko iruhande y'ibindi bidandazwa Engineer Telesfor Munezero ajejwe imigambi no gukurikirana ibikorwa mu buyobozi bwitaho uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba avuga ko icyumviro cyo kwihereza utwo dukoko cyavuye mu bakurambere aho izo swa zisanzwe zigwiriye gose ni mu ntara kama ya Buragane n'intara kama ya moso no mu ntara y'imbo zirahari mugabo si cyane ba sogokuru na ba sogokuruza kera bari babayeho mu bahiga bakongera bakamura ibyama mu ishyamba uretse iswa hariho n'utundi dukoko twinshi bafungura aho twavuga nk'inzige rero ba sogokuruza bararya bakumvira babonye ataco babaye kandi bibaryoheye baca bandanya bazifungura uyu mugenzo w'abasokuru wo gutega inswa n'ubu ntaho waroye nkeshimana n'umukenyezi wiwe babasanze mu gashamba aho bariko baratoragura inswa ku mugina bubakiye kubwaje kuva ntanguye kuva ndi umwana agenda agenda inswa namwe arazibona ni ikintu tubona mu mwaka rimwe tuziriye turumva ko turyohewe cyane ugasanga no ku maboko hari utuntu umengo nk'ubisize nk'amavuta ajya ku bantu baba batazifungura n'ukuri bazogerageza barangene zimeze ni utuntu turyoshye cyane makurate na maderena ni abakenyezi bahumuye twasanze imodokari bariko baraja muri komine mabanda bavuga yuko bafungura inswa kuba bakiri abana bakemeza ko hari abazifungura kugira ngo boroherwe kurangura amabanga y'abubatsi canke naho kugira bakira ingwara mwumva ko mbona babigura ngo ngo bigabanye indwara ngo bigabanya sida simenye iyo sida kwicikira natwe rero urumva twakaranga tugapfa kwirira uko nyine harimo ababikoze ubugari cyangwa ibijumba
ngo turaba ibindi biribwa kuva aho zitanguye guhabwa ikibanza mu masoko urudandazwa rw'inswa rurafasha mu mikoro y'abakenyezi ari nabo benshi bazicuruza raheli umudandaza w'inswa avuga ko urwo rudandazwa rumwungukira reka mbere ngo n'udusigaye araheza akadutahana muhira kutugaburira umuryango urashobora kuba ufise nk'akamashini ka disya ukazisekura zikanoga hanyuma ukazishyira mu mboga nka kurya kw'agafu k'ibiyoba biba biryoshye cyane iswa zirafise akamaro kanini nk'abajya abana barwaye kwasha usanga bameze neza baziriye nubwo zitazwi cyane mu yindi mihingo y'u Burundi inswa ngo ziri nk'ingaburo ziri hejuru ugereranije n'izindi mfungurwa zihurumbirwa nk'uko bivugwa n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu bisanzwe iswa zirimo ubwa mbere na mbere cyunyunyu bita ndemamubiri proteyine mu rurimi rw'igifaransa harimo n'ibyo twita ibyunyunyu lesere minero ndetse harimo n'icyo bita amavitamine nko mu igarama ijana ziyiswa turasangamwo nk'amaporoteyine ashika ku bice mirongo ibiri n'icyenda ku ijana ubwo turabye nk'igarama ijana z'iyifi dusangamo nk'amaporoteyine ashika ibice cumi n'icyenda ku ijana ibyo ni byo twakuye mu maraporo ya cya kigo mpuzamakungu kimwe bita efawo bamwe mu banyamakambana cyane cyane abadandaza bagasaba ko hoba ibyigwa bikwiye byoshikana ku bworozi no kugwiza iyo mfungurwa ikunzwe n'abaragane Chris munezero mu ntara kame ya buragane ku bw'icyo ry'amerika Uh, turashimiye mugenzi wacu Chris Munezero kuri iyo nkuru mu kiganiro rero muri Sanga um, twatumiye uh, atanazi ntiyanogeye yanonosoye ibyerekeye ugufungura neza uh, turakuramukije atanazi ndabaramukije fideli muvuze ibyerekeye gufungura neza mwanonosoye muba muvuga nk'ibihe n'ibihe mubona mwavuga ko byerekeye gufungura neza nko ku bantu
gufungura neza ni ugufungura imigwi mikuru mikuru itatu y'ibifungurwa abantu bashobora gufata aho rero hariho umugwi wa mbere ari wo urimwo izo twa uno munsi mwatoye kugira ngo abe arizo tuvuga ko ni umugwi witwa ndemamubiri uwo mugwi rero urimwo inyama urimwo amata amagi ifi n'utwo dukoko rero mwariko muravuga turibwa ni twinshi rero harimo n'inswa uwo ni wo mugwi wa mbere umugwi rero ugira kabiri nsi inyuma gato amata hariho n'ibiva mu mata bindi murabizi hariho za yogurute hariho amaforomaje ibyo byose biri mu mugwi ndemamubiri umugwi rero ugira kabiri ni uwo bita ntanganguvu ntanganguvu rero urimwe umwo ibice bitatu urimo amavuta aya mavuta y'inka urimo nk'izi za marigarine hakaba n'ayariya mavuta mubona tuvuge amata baba amavuta y'ibigazi amavuta y'ibiyoba amavuta y'amakoto n'amavuta ava mu isoya hakaba icyo ni igice cya mbere igice kigira kabiri harimwo ibi bitegwa mubona bitunze abantu nk'ibinyantete ibyerera mu kuzimu hakaba n'ikigira gatatu rero isukari ibi byose uko ari bitatu bigize umugwi ntangaguvu hakaba rero n'uwundi mugwi ugira gatatu nawe nyine urimwo uduce tubiri harimo vitamine amavitamine ni menshi harimo harimo za vitamine a d k e ukeneye icyo usiguza kuri vitamine waba ukeneye ntoyikubwira hakaba n'ibyunyunyu rero mwariko muravuga bimwe bimwe ndaza kubibabwira icyunyunyu kimwe kigize izo nswa duhava tuvuga ko mu mwanya rero niyo migwi rero ariko urashobora kongera ko n'ibindi bibiri bumva ibintu byo gufungura hariho amazi amazi nayo nyine bayashyira mu bifungurwa kuko arafite akamaro mu mubiri iyo rero bavuze gufungura neza bagomba kuvuga abantu bafungura iyo migwi itatu mbere hariho n'aba- n'amashirahamwe amwe amwe amaze kugera ku migwi icenda iyo sinoyishimikira ko kuko nk'aha mu burundi buhari ingorane zo gufungura neza kubabwira imigwi icenda byoba bigoye Iyo- ariko iyo migwi uko ari icenda wumva ya- iryo shirahamwe ntahava nshimikirako yoyo yamuka kuri iyo migwi itatu nariko ndakubwira Eh.
nivyo noba ndababwira nivyo- nivyo noba ndababwira muri uno mwanya Eh, tugaruke ku vyerekeye izi nswa ah, ni ikintu abantu bava nko muri izo ntara kama nka buragane na kumoso bamaze igihe bafungura um, ariko hara- ab- mu zindi ntara bata, zo mu burundi bata, batafungura izo nswa ah, mbere n'ababa mu- muri izo ntara nyene batabifungura babona- babirabira hasi babona ko ari ibintu menga um, ni ibintu bidashemeye mwe mwanonosoye ivyerekeye gufungura neza ni ikihe mu bafungura izo nswa bakuramo
Eh, wigeze kubivuga mu ntangamarara wavuze uti gufasha kurwanya inzara nibyo ariko hari ico no kindi noshimikira ko nuko is- iswa zituma nk'abana zirimwo ibintu bita ibyangombwa bi- bikomeye cyane ku bana kugira ngo bakure neza ni ikintu bita asidamine Eh, muri muri rusange izo asidamine ni mirongo ibiri mugabo izihambaye cyane ni umunani ziri rero muri izi- muri mu munsi w'abasanze harimo izo asidamine nyinshi zituma abana bakura rero iyo rero bakuze ku rugero rwiza hariho n'ikindi eh, kidaheza ngo gishike ni ukugwara za ngwara zikarera abana babuze imfungurwa ndemamubiri ariyo kwa shiyorukoro Eh, urumva rero ni ikintu gihambaye abo bana n'ukuri baba bashoboye iyo ba- bazibahaye bakazishyira mu mboga nk'uko ah, eh, muri kajya karoporotaje twabyumvise ni ikintu cyiza cyane cyangwa bakazisya ba- ba- bakazishyira mu mboga canke hamwe hamwe bakazishyira no mu- no mu buki iyo ijya fu iseye neza barayishyira no mu buki urumva rero hariho uko aba- abana bagira igikuriro cyiza bakagwanya indwara meza kwashira uruko reka n'abantu bakuze bakamera neza kuko ndemamubiri ivuye mu mu- mu bikoko igira umuntu neza eh, aka- agakomera mu bihimba byose duhereye nko mu mitsi eh, nico ni- nizo mbere ni- niyo vitamine pitoneon wo mugwi wubaka umubiri wacu Eh.
nico nagomba guca ndakongererako Eh, mw- mwibaza ko hanyuma eh, eh, mu- muvuge muduge ku ijambo
oya nariko ndavuga rero uretse ndemamubiri rero mu iswa mwigeze kuvuga ati harimwo ibyunyunyu ibyunyunyu novuga ni igihambaye ni kimwe ni icunyunyu bita fer ico cunyunyu rero kirafise akamaro cane ku bana no ku bakuze na cane cane bagore bu- bibungenze ni eh, kigwanya ikama ry'amaraso ni icunyunyu gihambaye cane urumva eh, hagiye um- abantu bakarigwa ni abana batajya neza eh, birava rero tu- dusanzwe tuzi ko biva mu mboga izo ari zo zose iziza amababi muzi zaba amarengare irengarenga zaba amababi y'imyumbati eh, am- imikubi n'ibindi ariko zikongera zikava no mu nyama mukaba muzi ko muri iki gihugu cacu inyama zitaribwa ku rugero ru- rukwiye izo izo nswa rero urumva zica zongereza zirimo eh, ico cunyunyu kigaheza kigafasha rero nk'abana bagize ingorane ba- zo gukura neza ntibashobore ntibakama amaraso hamwe n'abavyeyi bu- bibungeze nabo nyene badafungura neza Eh.
umva ni ikintu ciza cane hanyuma ica gatatu rero y'ama vitamine novuga cane cane vitamine im- imwe ni vitamine c isa n'iyunganira ndemamubiri kuko nayo nyene irubaka umubiri irubaka cane umubiri n'amagufa irakomeza Reka Ni ibyo tubandanye.
nagira nongereko Eh, murakoze reka tubandanye Eh, tuje ku mirongo ya telefone dufise alice ku murongo wa telefone alice uratwumva
ndabumva uwo tubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa niyo nizeye alice eh, ndi mu gisagara cya bujumbura eh, ufise ikibazo canke iciyumviro
ndafise iciyumviro eh,
ego ndaramukije umutumire
aramu- ndabaramukije Eh, nanje birumvika- birumvikana yuko agakoko kitwa iswa kazwi ahantu hake cyane kuko abenshi bara- baranakinuba mu kukarya ukamenga sinzi ibyo ari byo kuko najye sindagafungura na rimwe ariko noneho tugiriwe amahirwe ko turonse umuntu adusigurira ku bijyanye no gufungura utwo dukoko mbega none gamutumire mu dukoko duhora tubona dukunda kuguruka harimwo ibyo bita ibihori harimwo ibyo bita ibitembu harimwo n'izoswa nyine ariko mwashimye gutanga ikiganiro ku bijyanye n'iyiswa mbega njye ndiko ndabaza ku bijyanye n'intuzenya n'ubwoko bw'amavitamine mwariko muradondagura iziswa zitanga mu mibiri y'abantu ubwo kugira ngo abantu bijukire kuzirya nta kuntu mwotanga inyigisho zikwiye kugira ngo abantu bose bamenye akamaro k'iswa mu mubiri w'abantu abantu benshi batinya kuzifungura bakazifungura atabwoba bafise cyangwa batiyumvira ibindi bintu nicyo kibazo nagomba kubabaza murakoze mu mwishyure atanazi
yego urumva rero kuba uno munsi ikivugo cy'ikiganiro ari inswa murabasuye yatunganije ikiganiro ni fideli ngaraza kubabwira igituma yiyumviriye iswa oya turashobora kuvuga no kuri tundi dukoko nta kibazo
rumva hanyuma n'ikintu mbega yavuze ngo yitwa arise yitwa arise
arise ni arise arise urumva rero utwo dukoko igituma uno munsi iswa nicyo kindi kizwi n'abarundi benshi utwo dukoko nk'uko muri iyo reportage twabyumvise ni nk'uko mu ntangamarara fideli arongoye ibiganiro yabivuze nizo zizwi cyane kandi nizo zoroshe no kwakira kuko abarundi kuva na kera bari bafite uburyo bwiza bahanahana muri za ntara bakubwira arizo cyane cyane uragane n'ejo bundi naragiye mu nzira za muyinga na za kirundo ndabona ko hariho imigina imigina harise ni naho nyine ni ibintu ubona usanga bidunduye izo nswa rero ziba ziri mu kuzimu rero ziza cyane cyane uko twe twabyumvise jewe simvuka mu ntara hari imigina nziza cyane cyane mu bihe bimwe bimwe uko tubyumva ngo ni igihe cy'imvura urumva rero kugira abantu babimenye rero ni jewe ndi umuntu umushakashatsi yigenga turi ko turaraba gukorana n'abandi kugira ngo turabe ikintu cyotuma abantu bamenya ibintu bishobora gusubirira ibifungurwa bidakwiye ngaha muri iki gihugu urabona nk'ibintu izo nswa biragaragara ko zishobora gusubirira nk'ibi by'ubworozi buto buto bisaba rero ko haba icyo bita edukasiyo nutirisiyonere nka twebwe turiteguriye kubikora yewe ni umumenyeshamakuru urumva ndahindiriwe mbiriwe naratanze amakuru nkongera nkaba n'umuntu yize ibyo gufungura neza nabyiza ari bibiri rero nofasha nofasha sinzi uburyo umuntu azobwiyumvira turabe nyine twobifashamo n'ukuri kuko ni ikintu gishobora gufasha kurwanya inzara kikongera kigafasha no kurwanya indwara izi zifata abana twabahaye akarero ka kwashira rukoro murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone jerome jerome uratwumva
ndabumva cyane irindi zina n'ikibazo cyangwa intererano
nitwa ndimubazi jerome nkabandi ngaha igitega mufite akabazo cyangwa intererano
yego jenda agomba gutera ku kijyanye n'ikibazo cyiswa mbere wanashima n'ubu narinde ko ndaturya uko natuguze ngaha mu gisagara ariko twebwe urumva umuntu ariko agizwa ngaha mu gisagara bamwita yuko ariko arajya ibinyabuzima ariko twebwe turabona ko ikintu cyitwa ari ikintu kiryoshye cyane kuko nibyo twakuriye ko twashaka kubaza umutumire atubwire yuko baba bafite ubuhinga bwo kugeza kutubika ugashobora nko kutumaza nk'amezi nk'abiri tudapfuye kuko ibyo zimaze kabiri zica zononekara
reka bishu
nashaka kumubaza baravuga yuko iswa zishobora kuba zifasha abubakanye ngo hageze ngo ntiwitoge bakavuga yuko zishobora kuba zifasha umuntu indwara yitwa eferisiyo kugira ntishobore kugufata kubera uba ifunguro idashobora kugufata woshobora kumubaza ko ari byo cyangwa atari ibyo mwakoze murakoze mu mwishure atanazi
nagomba kumazi iyo ngwara avuze iyo sinayumvise neza Ah, wasubiramo ukavuga iyo ngwara
indwara ya eferisiyo eferisiyo izere
reception iri nere sinashumvise neza nanje ntivy- ntivyumvikana neza ku murongo Ah, mu- mwosubira mukabivuga
ni indwara ya eferisiyo imirere imwe urwaye uguma uza gukoyora cyane ah infection urinaire
ego ah infection urinaire okay
Eh, ico nibaza ko nukuri kuri jewe ico ntaco nomenya ni ico nibaza ko wokibaza muganga nukuri twebwe twize ivyo gufungura neza hari ibintu bimwe bimwe ija nko byobazwa nka muganga mugabo ico numvise biratanga eh, birongereza ugushaka eh, kurangura amabanga y'abakuze ico naracumvise mu bintu by'induzeye nibaza ko n'abaganga ba- ni haba hari ababigize ko ubushakashatsi bobitubwira hanyuma ico sinokirandira ko cane ko n'ibintu bisaba ibintu by'ubu eh, by- by'ubumenyi cane by- by'ibintu bijanye bifitaniye hagati y'ubuvuzi ngira urabyumva hanyuma ico mugabo nzokibaza ivyo vyose nzobibaza n'ukuri na jewe nzobibaza Ah, abandi babizi nda- hariho abaganga bamwe bamwe tu- dukunda kuyaga ibintu bijanye no gufungura neza ni- biri harimo n'ivy'ubuvuzi nzokibaza nzoguha inyishu hanyuma iki rero babyita ibinyakuzimu ibi ni- nibyo nibyo nibyo ni- imbere y'uko ndakubwira ingene bishobora kubikwa nagomba kukubwira ko ni ukwigisha abantu kwigisha abantu rero ni uguhozako urabona kuva na kera hajya hariho ibintu abantu benshi ngaha turi n'ukuntu abantu bama kuri za njya nyene indya batigeze bamenya batazubahwa kuza kuza kuzifungura ndaguye nk'akarorero hariho nk'abantu ku- kera batarya intama barazibabuza aho hariho ibihe ab- ariko buhoro buhoro buhoro byarigishijwe barabona ko atakibazo bari ba- zari zigenewe abatwa barambabarira niba baverema hariya bariko baranyumviriza ntibagire ngo ni ukubakengera ya- bavuga ngo ni ibintu bigenewe abatwa hariho rero ni- n'inyama z'impene barazibuza abagore numva rero hariho muri ya migenzo y'abarundi ibintu byagiye biraza buhoro buhoro buhoro buhoro ibi bita hagati ya tradisiyo na modernite ibya kera n'ingene haguma haza iterambere nabyo nyene rero urumva kubera ubu hari ingorane rega mu minsi izoza jerome nta bintu by'iwa- byashoboka tuzoba tugifise urabona eh, ya raporo yavuga fidele ariko aratanga intangamarara eh, yavuze ati hariho imiriyaride zibiri zi- zifungura udukoko ni twinshi cyane baravuga ubwoko amajana atanu Eh, bavuga yuko ahashira imyaka y'ibihumbi bibiri na mirongo itanu abantu bazoba bangana imiriyaride icenda uburyo rero i- ino- bis- bisigura ko umwimbu utegereza kuba uzoba wa- wa- wigwije hafi na kabiri isi urabona ko ikiri ya yindi rero hari ibintu abantu bazotegereza gufungura kugira ngo bagwanye inzara Mu byi- muri ibyo rero ibyo bintu rero ni ugutangura kubigisha ubuye tubabwire ko hariho ibishobora gusubirira ibi n'ibi n'ibi bidasaba imitahe minini minini urumva rero uti rero kutubika amezi abiri ntibishoboka nta kintu burya kibikwa amezi ntibishu- ntibikunda nabijya wumva bi- biza ngo birikonjera bivuye hehe yego ni byiza birakunda twahora tumva ibintu by'induze bya bivuye mu burusiya biza muri afurika bikamara hafi ukwezi byarashika mugo nta kanovera biba bigifise biba byarataye akanovera rero iyo ku bwanje uko mpora ndabyumva la conservation ni minsi burya itari iyo bya tuvuge byakaranzwe ni minsi itatu ine aho iyo bya- byabaye ba- babyanikiye ku zuba bakabibika ahantu atari muri firigo urabyumva ni nk'iminsi idashobora kurenga indwi cumi muri rusange ntibirenga ngaho Eh.
nayo ahandi bish- bishobora guca bija ko udukoko twi- donko mikrobe bita bagiteri canke champignon ni ibintu rero byonona cyane kandi urumva utu- utunyabobo turi du- duteye nka kurya kw'ifi twa twandikirwa niwoga cyane rero nta kuntu byorenza ku bwanje iminsi indwi nzi ko jerome yanyumvise arabumva hama dufise na patrice patrice uratwumva
yego ndabumva neza watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye ni ikibazo nitwa uwimana patrice nkaba ndabahamagaye ndi bujumbura
musa akabazo cyangwa intererano
ni icyiyumviro kijyanye n'ikibazo
mudu nshaka kubaza guhura musomusama mwatumiye nkaba nanamushimiye kubera agenda akunda kumubona mugabo urumva sinzi ko azi ibintu byinshi bigera hiyo naho ndamubona ari umumenyesha amakuru
nabyize byose ntugire ngo ni ukwiyadukiza nabyize byose ndakuramukije kandi
ego ego ego nari maze no kumva nabyize mu faransa nabyize mu faransa
icyumviro rero nari mfise naho uwa mbere gasa naho kibagije indya nziza ukuntu nagenda byumva bivanye n'indwara narwaye nkazana aganira n'abantu batandukanye indya nziza ngo zirashobora no gutuma hashoboka yuko indwara zimwe zimwe ziri mu mubiri zigenda zikira ndwaye nkaba mu miti bampa harimo ibintu bya iyodo urumva rero ndashaka kubaza yuko noza ushobora kubaronka kugira ngo nzabaze neza ndakubaze gatutsi mu miti baguha harimo
iyode iyode
ego iyo oke oke icyo ndakikwishura
ego nashaka kubaza cyane cyane ukorera kugira ngo kumbure zo barondere twicare tuganire neza numve ko hariho imfungwa nashobora kuzoza ndajya gusumba izindi
mwishyure yego kuri yode iyode ni ni ni ipfunyunyu gihambaye cyane ku buzima kandi kiraboneka rwose kuko kiva ahanini mu mazi no mu munyo ariko umunyu we wose ujya ubona nk'uburimwo iyode rero nk'ubu tuvuye ngaha mu burundi yahamagaye ngaha mu burundi sinabyumvise neza afite ari bujumbura
ari bujumbura urumva rero ntubona ubu nko kuri hari ikigo bita bbn kirafise ibyuma biraba ko umunyu uvuye hanze urimwo icyo cyunyunyu iyode kugira ngo abantu ntibashobore kurwara kuko iyo icyo cyunyunyu wakibuze uca urwara ya ndwara bita umwingo umwingo urabibona cya kintu kidundura ngaha mu muhogo hanyuma rero urumva nakubwiye kiva mu munyu kiva mu mazi kiva mu ndagara izo ndagara umuntu arya ariko n'ikintu gipfise ingaruka mbi y'umuntu atakironka mu ntara ngaha mu burundi batagira amazi meza aho ni nko mu ntara z'imboni mu minsi yahera mu ntara zo mu bubara ko nta mazi akwiye za kirundo bari bafite reka mbere n'ahimbo hose bararwara imyingo cyane kubera amazi mabi n'ahimbo hanyine mu nzira za buhonga za hehe naho nyine bararwara kubera bafungura cyane imyumbati imyumbati cyane cyane ijya bita yongwe ni mibi cyane iratuma umuntu arwara umwingo rero mu ncamake iyode rero ni ikintu cyiza cyane gituma umuntu akura neza hanyuma kikava mu munyu kikongera kikava no mu bintu byose biva mu mazi hanyuma kigatuma abakenyezi abana babyaye bakura neza kuko iyo wabuze nk'iyo umugore yibungenze akabura icyo cyunyunyu yode ashobora kubyara umwana mugufi cyane cyangwa bamwe b'abakehabwenge abakehabwenge bamwe bita debire nibyo rero umuntu aba yirinze iyo arose icyo cunyunyu rero noneho rero duhiriwe duhijana babwiye ko hariho ikigo kiraba neza ko umunyo winjiye urimo iyode nibyo rero ukeneye ibindi urababaza telefone cyangwa ndaziguha ndaziguha mu nyuma ndaza kuziguha mu nyuma telefone murakoze muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga ku mfungugwa zisanzwe z'indemamubiri harimo inswa nizo turi ko dushimikira ko abantu baba mu ntara kamaza buragane na kumuso basanzwe bafungura haheze igihe kirekire twaba turi ko tubaza umutumire wacu atanazi ntiyanogeye ku kamaro izo nswa zifise ku bazifungura Ah, tugarutse mwariko muravuga nko ku byerekeye imiziro no kwinuba ku bifungurwa bimwe bimwe usanga abantu badashaka badashaka kubifungura babona umenga si si ibifungurwa kuri bo um, turiko turavuga no ku by'udukoko nko mu bihugu byo mu burengero bw'isi ko atari ikintu bijukira ariko basanzwe barya nk'ibindi ah, nko mu turere twacu nabo babona umenga ni ibintu batoshobora gufungura nka eh, nk'ibifungurwa biva mu mazi ah, dusanzwe tuzi umuntu aretse ifi ifi zo n'abandi barazifungura ariko nk'ibintu by'amakrevete eh, languste ibiki byinshi cyane eh, crabe eh, inkara yego na na les huitres eh, witre um, Yego.
niki- nikihe ubona eh, cokogwa twari ko turavuga ko eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu abantu baza bamaze kugera ku miliyaridi icenda kandi uburyo bw'umari bwa bundi ku isi n'ibihindagurika ry'ibihe niki eh, nikihe mubona cokogwa mu mu gutanga inyigisho kugira ngo abantu batangure kwijukira nk- nk'utwo tundi eh, zo bindi bifungurwa nk'utwo dukoko bishobora gufasha gusubirira ivyo abantu bari basanzwe bafungura
Eh, ni ibintu bisaba inyigisho urumva ni ibintu biva muri bajya bantu bajya twita indongozi abaridere d'opinion eh ku bwanjye jewe mbona ari politike ni politike Uta- utayigize politike canke kampanye urumva igihe ugira uti twijukire ico kintu turafise ishyirahamwe ngaha mu burundi ryitwa pronianit ibi bayihaye uburyo ikabifata mu, mu, mu minwe eh, pronianit eh, ni ni- ni- eh, ni poli- eh, plan national pour l'alimentation et la nutrition au Burundi eh, programme programme programme national pour l'alimentation et la nutrition au Burundi ni ikintu cagiyeho mu bihumbi bibiri n'icenda kironsa uburyo kigakorera kuri bajya indongozi mu ntara bakaraba intara hari imi- hari imigina canke bashobora kuyishiraho sinda ico rero kingene imigina yijaho sindakinyi nonosora sindakizi cane kuko jewe simva mu ntara harimo imigina ariko n'ikintu gishoboka kugira ngo ba- babe barategura abantu babumvisha yuko eh, boza baragerageza ibintu bishoboka kandi bidasaba imitahe minini yo bi- bishobora kuba birakogwa imbere kuko ngaha mu burundi ubu tugeze ku bantu eh, imi- eh, imiliyoni cumi n'umwe muri iyi minsi iza- izoza bazaba bageze hafi ku mirongo ibiri urumva ko ari- ko ari benshi cyane rero ni inyigisho fideli n'ibyo mbona jewe kandi ziciye ku bantu indongozi bigaca no ku indongozi rero urashiramo n'ajya ama- amavuriro amasantere do sante eh, ukongera ugashiramwo n'abigisha hajya kuko n'abantu nabo nyine n'indongozi ku- iki tugashiramwo n'aba bantu jewe ku bwanje bihebeye imana ariko no kubanza kubibumvisha mukabyumva kumwe nico je mbona bisaba politike bisaba kampanye y'igihugu kugira ngo abantu babe bari- baritegura babe barikazanura kuko murabona ko mu minsi izoza hazoba ikibazo Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise joel Eh, joel uratwumva
yego ndabumva ewe tubwire irindi zina naho uri n'akabazo cyangwa intererano
niyonzima joel ndi mu mujyi wa kigali
mufise akabazo cyangwa intererano
Eh, nawe ufite utubazo nka tubiri nagira mbaze umutumire ko urekuba ko numvise zifite akamaro kanini ni kubera iki zitaboneka mu mu bice by'igihugu byose mu tuvuge mu muri provinsi zose z'igihugu ni kubera iki zitabonekaho nk'umuntu yakoze ubushakashatsi icya kabiri ni kubera iki zikunze kuboneka nka kuno kwezi honyine zitaboneka no mu no mu yindi minsi intererano nayo numva ntashaka gutanga na- nashaka gutanga intererano ivuga gutya yuko nk'aba- nk'umuntu w'umushakashatsi yazadushakira ukuntu twazajya tuziteteza cyangwa se tukanazi- tukanazigwiza tukazajya tunazibona no mu kindi gihe cyose kiboneka mbese tukanazorora bibaye ngombwa nyine kugira ngo tujye tuzibonera igihe tuzishakiye reka Na- byari nagomba kubaza murakoze murakoze eh, mumwishu- mumwishure atanazi
ego urumva joeli eh, uti ni kubera iki zi- zi- zi- zi- zitaboneka Eh, ni ikintu n'ukuri eh, ntoronka inyishu utomoye kuko jewe nakuze ndazumva ziri mu ntara izi n'izi n'izi bakavuga ngo jewe narigeze kubibaza ngiye mu mu ntara za rutana bambwira ngo ni ibintu bihigwa n'imana ndababaje mbega none mbonye ibintu bidunduye mbega ibyo ni biki baranatangaye ndabibajije baca batubwira bati "Ni- iyo niyo mizina wuba kandi n'ibintu bihigwa n'imana sinzi rero ingene bazorora kuko mu maraporo ni- nagiye ndabona baravuga ko efawo guhera mu bihumbi bibiri na gatatu yafashije korora utwo dukoko eh, du- duto duto turibwa ni twinshi nababwiye ayo iwacu i- akazwi cyane kandi koroshe aba- abantu bamenyereye ni ni inswa Nu- urumva warigeze wumva wumvise inswa ubunyabobo ha- twarumvise ko haba inzige mugabo inzige zaza bazizi ku ku- ku ruhande rubi cyane zije konona imirima urumva rero inzige naho ziribwa abarundi uzi babwiye inzige ntibaku- ntibahuta barakumva neza rero nibaza ko rero bisaba ubushakashatsi eh, FAO aha hariho biro bya FAO umuntu yo yododora akabaza ko ataco bofasha aho twewe turaza turaza gusabayo ingurisho two iyo nkuru twoyitanga tukababaza hanyuma nk'ikinko mu ndwi zibiri zitatu tukabaha inyishu y'ivyo twagiye turabaza hanyuma hakuri universite y'u Burundi eh, mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi faculté d'agronomie ni ukuri ba hari ibintu byinshi na zayiza baragize ubushakashatsi nibaza ko umuntu yobabariza eh, i- ko hari ikintu coshoboka kugira ngo n'izindi ntara eh, insuba zitaboneka zishobore ku- ku- kuboneka ico ni ikindi kintu dushobora kubaza hanyuma i- i- kubera iki ziboneka muri uku kwezi Eh, je nibaza ko kuva na kera uko je namye ndabyumva ngo zaza cyane cyane ngo ziza hajya imvura yaguye imvura rero eh, wewe uri kigali sinzi ko klima y'i kigali n'iyi bujumbura zabaye co kimwe twebwe ngaho imvura n'ukuri iguye neza muri iyi minsi heze gatoya nico gituma nibaza ko ari- ari- arico gituma zaciye ziza ari nyinshi ku bwinshi kandi bahora bavuga ko ziza mu mpera z'umwaka mu mpera z'umwaka niho hama hari imvura nyinshi ngo niho ziboneka niko twabyumvishe hanyuma hagaca haba ico bita umukubezi eh, mu nta- mu mu kwezi kwa mbere nico no kwishura hanyuma nayo interaniro yawe nayo nayakiriye neza Ha- tubandanye ikiganiro muri sanga tubandanye ku mirongo ya telefone dufise erize erize watubwira irindi zina naho uri n'ikibazo cyangwa intererano
erizenge nakuri yo
muhamagaye muri he
ego ndi mu gisagara cya bujumbura kuri uno mwanya ego nagomba ndamusa abatumire ndamusa n'abariko baratumviriza ikibazo ca mbere Ndakuramukije nanjye.
jewe kuri ego na- nagomba mvuge kuri iki kiganiro nubwo jewe bitakunze yuko nagitangura akaradiyo kari kangoye ariko nabonye ibyo mwanditse yuko tuganirako ndafise ikibazo eh, kuri uko kuntu ah, mwavuze yuko eh, kurya inswa eh, bi- biriko bifasha abanyagihugu bo muri bo muri izi ntara eh, bibafasha ku- kurinda inzara ariko je nkacangira ikibazo uravye kuri uno munsi twebwe eh, abanyagihugu twarutse mu- muri ino myaka turafise ikibazo turafise ikibazo ku kuntu twitwara umva tu- uravye neza imisozi yose imisozi yose y'igihugu isa nk'uko yambaye ubusa igihugu urumva i- isha- amashamba yose twara dusa nk'uko twarwanyije ibidukikije aho kubi- kubigwanira rero jewe mbona umenga bisibye n'urwo ruzuba rwari rumaze igihe eh, rwaka mu- muri izi ntara zo- zo mu ban- zo mu bumanuko n- n'ibyimbo njye mbona umenga ah, twoshira imbere gutera igiti tukumvisha n'urwaruka ruko ruraruka urwaruka ruko ruraruka umenga eh, umugambi w'igiti nti- ntirwumva umva si- sinzi ibindi bitwoke dutere igiti hanyuma ikirere cyongere gisubire kibe nka kera kugira iyo nzara turiko turira In- inswa ntizishobora kutumara inzara inswa zishobora kubera muci nta nswa nibaza yuko ziboneka no no mu mvura kandi ariko twateye igiti nibaza Eh, yuko murakoze.
imvura yaboneka hama twese
murakoze nibyo ibyo avuze ndibaza ko n'utwo dukoko tuboneka iyo ibirere bimeze neza imvura igwa amashamba akaboneka n'ibiti hose n'ibyatsi mu bivuga ko ikihatanaza
nibaza ko ari intererano muri rusange n'ibyo amashamba kuko hariho udukoko twinshi batubwiye tuba mu mashamba mato mato cyangwa manini ni byiza ibyo by'uko abantu bijukira gutera ibiti maze iminsi ndabyumva babivuga cyane ngaho i bujumbura yuko no kuri bahimiriza kuko birateye isura nk'ibiti baca bijya bito bito cyane biteye nk'inkoni ni ukuri n'ikintu cyo guhimiriza kuko hajya amashamba ibyo byose by'udukoko turiho turavuga amashamba hamwe aheze ni ingorane nyinshi cyane ni ibintu icyo kibazo ni uko mpora numva kiriho gisa n'ikiriho kirakorwa hanyuma rero umugabo abantu ubu baragoye guhindura imyifato nta kintu kitoroshe hajya n'abanyabujumbura ubuye tuzoba rwose nawe icyo turi ko turi buno munsi urabona ko n'abanyabujumbura n'abantu baba mu gisagara bakwiye guhindura imyifato mu bintu bajya urumva ubu urabona ko abantu b'ubu bajya baciye mu bintu bita marimentasiyo urabe n'abo abantu ba kera baramara imyaka ijana ariko umuntu w'ubu urabye imyaka mirongo ine n'itanu mirongo itanu aba ashaje kubera iki ibintu biri mu isukari biri mu iki biva mu marimanasi rero nabo nyine tuzobigisha uno munsi z'icyo turi ko turavuga imyifato si iy'abakiri bato gusa ni iy'abarundi bose kugira ngo barabe ukuntu bosubira ku myifato ye yaranze ba sokuru tujye ibintu byubaka umubiri wacu bitarimo amasukari menshi bitari mu binure byinshi dusubire kugira umubiri mwiza abantu bagira umubiri mwiza nk'uko mushaka kuvuga nk'ibintu ibintu kama ibintu bitabanje guhingurwa kenshi na ngaha mu bihugu by'i buraya na ngaha muri amerika ibintu byinshi abantu bafungura biba byabanje guhindurwa
bijya rero bimaze guhindurwa birimwo wumva bironona ubuzima wewe wavuze ibintu bye hariho abantu benshi wumva baca bagwara indwara zimwe zidakira bita maladi koronike bakiri bato izo izo ni nka za gute ni za ryavumuka ry'amaraso hypertension ni aya madiyabete kubera ibisukari byinshi umwanya wose aba ariko ararya shokora aba ariko ararya ibi n'ibi wumva n'ibintu bisaba guhindura si urwaruka gusa n'abantu bose abakenyezi abaki mu bisagara nuko bimeze ibyo rero fideli wabivuze byerekeye bica mu mahinguriro birafise n'ingaruka mbi mu gihe bibitse umwanya muremure birashobora no gutera za ndwara bita kanseri rero no kuraba neza tugasubira ku ndya zitarimwo ibyo twokwita ubumara kandi tube twirimira twebwe nyine rero ibyo rero nabyo by'inswa bizoza buke buke bizoza buke buke erize si ikintu we urara wiyumviye uno munsi abantu bagaca barara naguhaye akararo k'inyama y'intama nakubwiye ibintu batahora bajya batanguye kujya barajya ubu nakubwiye ibintu tuvuge nk'ibizinu nabyo nyine biva mu ishyamba urabizi kera nta murundi ngo yajye ikizinu umugabo ubu batanguye kubyicukira buhoro buhoro buhoro buhoro nabyo nyine iri muri ndemamubiri mugabo ivi ivuye mu biterwa iva muri ndemamubiri ivuye mu biterwa urumva rero ni ukuza urigisha abantu buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro ukabegera hakaba abantu b'indongozi babereka ingene bifungurwa ugategura imigwi ibereka ingene bishobora gutegurwa cyane cyane ahanini bigaca bikorwa no mu isuku ibyo ni ibintu bizoshoboka ariko bizofata umwanya si ibintu byejo ni ibintu bizofata umwanya ariko hagiyemo gushaka ya politiki cyangwa ikampanyi ni ibintu bishoboka
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuganira ku ifungurwa bifasha by'akamaro uh, ni bifungurwa bindi bishobora kunganira bivuye nko mu tuntu tw'udukoko uh, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nsengiyumvura twumva
ndabumva cyane rwose kandi ndabahaye mwiriwe mwiriwe wowe ufise i watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo wowe ufise cyangwa interera ndi bujumbura mu burundi nkaba nitwa nsengiyumva elias mufise akabazo cyangwa intererano
eh ngomba gutere eh muduga kujamba
ego ikifungurwa cyitwa turakunda kukibona ngahanye ibujumbura mu burundi kiriko kirarengana umuntu afise nk'amahera ijana akakigura akagifungura muganka twebwe tuba mu ntara zo mu kirimiro hafi yo mu buyenze hariya mukiye mu kayanza ni igifungurwa kidakunda kubonekaho cyane ariko i- du- naho tugifungura dufite amakenga twibaza yuko atasuku riba rikwiye kiba gifise ku kubera babi- babiteka ari byinshi kenshi ndibaza ko bitaba bihiye neza naho tubifungura ni igifungurwa kiryoshye mu bisanzwe mu gihe cyoba kigiriwe isuku cyane cyane umwitwarariko jewe mbona woba ku isuku cyane cyane hama ku mezi cyoba gikunda kuboneka no ngaho i bujumbura dukunda kukibona mu mpera z'umwaka sinzi yuko abajejwe kugikurikirana gishobora kwimbuka kujyanye umuntu abika ibiharage akagifungura nk'umwaka uheze akabazo kanje karako murakozwe kuma umwanya ku ijwi rya amerika murakoze eh, tanaza mwishura
rero ni ukuri ke- asha icyo kibazo ni cyiza cyane ati turabibona na jewe nayibonye ejo bundi eh, nsanga umuntu afise nda- ndamubaza ibyo ntibikarahora mu nyuma mugabo ndamubaza neza arambwira ati ati ni iswa yariko abikoze iki yariko abikoza ubuswage hanyuma rero ndamubaza nti none nk'ibyo ati biye bivuye mu nzira za makamba ni umuntu yabinzaniye rero nibyo aho, eh, ibyo by'isuku rero namye ndabivuga nanje urumva ishyirahamwe fawo navuze ko kuva mu bihumbi bibiri na bitatu nabi- nabisomye ahantu eh, rirafasha byarafashije aho hakurya muri kongo kugira ngo bategure neza eh, ibi- ibinyabwoya bijya bita sheniye eh, barabijya cyane barabikaranga bijya nk'ibikaranga byarafashije aho iwacu sindabizi sindabaza neza mugabo nakubwiye ko nzocayo nkabibaza nkumviriza aho bigeze ikindi nzokora nsanzwe ndi umwigisha ku iniverisite y'u Burundi nzo- nzobaza muri faculté d'agronomie numvirize ko ata kintu waba arakora kuko narabonye ba- bategura ivyamwa byo mu ishamba n'imboga zo mu ishamba sinzi ko ivyo vy'ubudukoko navyo hoba hariho icigwa coba carakoze ivyo byose umuntu azobibaza ngarutse rero ku isuku n'ukuri ndagushimiye ku bintu by'isuku n'ivyo nico gituma n'ibintu birambaza agiye igituma nakubwiye ni mu buryo tuzi ingene ibintu bikorwa ngaha nta kintu corenza iminsi ndwi ku bwanje ariko urabona ibi biciye mu mu- mu mahinguriro hariho ibyo bita produit de conservation zifasha kugira ngo ikintu kirambe kikamara nk'ukwezi amezi abiri harigeze kuba hariho ifi poisson fumée zaramara ukwezi amezi abiri kubera hariho eh, ibyo badishiramwe bituma biramba gatoya nico gituma rero nki- nku- nk'ubwo bushakashatsi bworaba nk'ikintu cofasha eh, izo nswa zateguwe zakaranzwe mu mavuta zika- zi- zi- ikintu cofasha kugira ngo zirambe gatoya ntizononekare kandi bagafasha no kubaronsa nk'ibintu by'amasashe meza kugira ngo uwo ari we wese ntaze arabitobanga ntaze arabikorakora afise imicafu ico kintu numva ndagishimye n'ukuri tugiye turabyandika ibyo twe abo tuzohanze n'ukuri twe tuzobibaza kandi turabazi n'abantu dukunda kubaza n'izima- n'izindi mpanuro Eh, tu- turako turavuga iryo shirahamwe FAO rijejwe ibifungurwa n'uburimyi eh, ku isi Eh, ku bijanye ni- n'izo nswa eh, hari amakuru wowe ufise ko bamaze kumva eh, ivyerekeye inswa mu Burundi n'ingene bashobora gufasha muri ico gikorwa
Eh, amakuru bari bambariye ko eh, imbere y'uko tugira ingorane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho wari yambwiye ko bariko bara- bararaba kuko bari bahejeje hariho ibyigwa byari byabaye bi- eh, bijanye ni- n'ivyamwa vyo mw'ishamba kuraba ibisigaye ivyo ari vyo kuva na kera urazi uko babirya abantu eh, ni ni eh, eh, n'imboga zo mw'ishamba hari ikigwa coco si ca kera nico mu bihumbi bibiri na cumi na kane efawo yari yafashije rero nari numvise ko n'ibyo bazobishika ko kuko twarumva yuko iswa zivugwa naho bamwe bakazivuga nabi abandi bakazivuga neza ni ibintu rero biyi- bi- biteza guhindura ingendo z'abantu mu mutwe bakabona ko ico kintu gikozwe neza muri bwa buhinga nk'uko ndoze yari karabivuga Elias mu mwanya coba ikintu ciza rero ni byagira bishikirwe ubu mugabo sinzi ko ico ciyumviro cahagumye tuzoheza tukibaze Eh, naho ku bifungurwa ngirakamaro nka- nk'abarundi basanzwe birimira canke mu karere wohanura abantu gufungura ku ku vyo bafasha aho gufungura i- ivyo bif- bifungurwa bishobora kubatera ibibazo ni nk'ibihe bifungurwa ubona ngirakamaro twirimira
Eh, mu bintu twirimira ngaha iwacu eh, hariho intara nyinshi zifise imboga abantu n'ukuri urabona imboga zirahari hariho murabona hari rengarenga hariho eh, epinari hariho amababi y'i- y'isombe hariho imikubi hariho amababi eh, eh, y'imyu- eh, y'ibijumbu ayo mababi y'ibijumbu nayo nyene araribwa ivyo bintu abantu bakavyijukira hanyuma tukarya ni hari eh, tukaza turakuranya bikama biri mu ndya zacu kandi henshi zi- biriho abantu baka- bakijukira ibintu by'indagara izi nto- naho zizinze gasi zi- izindagara eh, izindagara bona ntonto nazo nyine bakagira kuko zosubira inyama abantu bakarya kugira ngo ndemamubiri bazironke mu mubiri bakijukira nk'ibyo bizimu aho aho bi- bishobora kuboneka hanyuma bakarya n'ibitoke ubu rero kideri ibitoke birazimbye cyane hanyuma bik- bakijukira tuvuge ikindi kintu i- ibijumbu ni byiza cyane ku ku magara y'abantu Eh.
hanyuma bakaza bararondera aga- agasosi karimwo eh, kata ye- ifu y'ibiyoba ifu y'ibiyoba yofasha kandi ntizinze ngaha mu burundi ni tuntu duto duto dushobora gufasha n'amatomate ariho bakajya bararya ibi- ibifungwa bibayabaye ariko biri mu byangombwa byose kandi Oh.
bakaza barahindagura Eh, reka du mu- imbere yo kurangiza ndabona innocent aduteye akamo eh, ku murongo wa telefone innocent watubwirira iri zina n'aho uhamagaye uriri
nitwa nduwimana inosa ndigaha mu kanyosha ufise akabazo canke intererano unyarutse
kabasaba n'intererano Eh, ne- ni ukubera iki utwo duko uh, izo swa zi- zitama aho ariho hose hama ko numvise ngo mm, ngo baziriye ngo zirapfura umugera wa sida barabipimye babona zirapfura umugera wa sida canke zirafufaza hama tukaba dushimye yuko ko twumvise yuko zivura n'izindi ndwara hama tukaba dushaka ku- kubaza yuko ko bavuze ngo zivura umu- umugera wa sida ko babitinye canke ko reka ari vyo eh, reka bishure bakabibesha.
nigoga umwanya ugiye kurangira mu mu mwishure eh, mu mwishure
Oya, iyi ni- iyi- eh, ico ico kibo- iriya ntiwari wabikurikiye neza twari twababwiye ko eh, twe twakuze tubona zira- ah, insuwa ziri ahantu hamwe hamwe nka za- nka intara kama ya buragane nimbo n'igice ca gito ca bugesera aho aho ni mu za kirundo ntituzi rero nababwiye yuko hari ibibazo bimwe bimwe na twe tuza turiga nk'u- nk'ubu naryo ndahakuye ibintu byinshi umuntu azoza arakorera kugira ngo yiyungure mu bumenyi nabwo bwiwe Eh, ntituzi igito ko ahandi hantu kuko jewe nk'intara mvukamwo ni intara yo mu migwa na igice- n'igice gitoya ca mugamba nta migina ndahabona sinzi igituma ibyo nzobibaza inose hanyuma wabuze uti ngo zira indwara zimwe ico numvise ni uko zifasha abantu bigora kurangura amabanga ico naracumvise Eh, sinda ubushakashatsi ntiburabinyereka neza mugo twarabyu twarabyumvise kuba rero ivura zivura re- umugera wa sida n'ukuri ntabyo nomenya ibyo ibyo ni umuntu yobibaza abaganga ariko urazi ko sida gushika ubu ata miti ka- kanuni ihari yo kuvura iyo ngwara nivyo nagira ndakubwire ino Eh, mu kurangiza hasigaye umwanya mutoyi Eh, n'ubuhe butumwa nikihe woba eh, wibagiye woshikiriza bariko baratwumviriza ku vyerekeye iki kiganiro
jewe nobabwira yuko abarundi dutegerezwa kuguruka tukaraba ibintu bishobora kunganira ibyo dufise biriko birakeha kubera imvo izo inzi- i- izi n'izi kubera ubukene kubera isi yaga tukijukira ibintu bishobora gufasha aha nababwiye hariho ibiti eh, vyama ico sinari nakivuze mu mwanya birimo amavoka e, mu vyamwa tuze turijukira avoka ni icamwa ciza cane kirimwo ibinure mubo ataco vyonona mu mubiri na- n'izi mboga dufise ni- n'ibifungurwa mubona ibi binyantete ifu tukaraba n'ibi biyoba iyi fu utuntu umuntu ashobora gu- gufasha abantu kugira ngo biyungunganye bashire eh, ba- batunganye dushira hamwe twi- tw'ivyo kurya abantu barima ngaha mu burundi tuvyijukire tureke kuja mu mahinguriro ahambaye murakoze murakoze yari umutumire wacu atanaze ntiyanogoye yanonoseye ivyerekeye gufungura neza turariko turaganira ku vyerekeye imfungurwa eh, ndemamubiri ivyerekeye n'udukoko tumwe tumwe nk'inswa mu burundi zifasha muri iyo ntumbero turashimiye n'abaduteze amatwi bose n'abashoboye kugira uruhare muri ibi biganiro mu kuduhamagara bakabaza ibibazo mwese rero ndabifurije ibihe byiza